ఇది news with America ijwi rya amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo co ku munsi wa gatatu itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyongabo radiyo mpuzamakungu y'abongereza bbc ejo ku munsi wa kabiri yafashe ingingo yo kugara burundu ibiro n'ibikorwa vyayo mu gihugu c'uburundi agomba kuba ari icyemezo bafashe bibagoye kuko bbc ikunzwe cyane mu burundi ubu rero bahahombeye cyane bwa mbere n'abarundi bayumvaga eh, birumvikana n'abakozi bayo bahakoraga ni ikimenyetso cyongera kugaragariza isi yose ko leta y'uburundi mu by'ukuri idashyigikiye ko habaho itangazamakuru ryigenga uyo ni ernest sagaga ayoboye urwego rujejwe uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyeshamakuru lieutenant joel mutabazi yahoze ari mu mugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yararangije kwiregura mu rubanza rw'iyunguruzwa umukuru w'igisagara cya bujumbura yugaye amazu y'uburiro agera kuri mirongo itatu kubera isuku rike ari imbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu aroyisi bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aroyisi urakoze fidele turayahera kuyavugwa muri afurika abantu bataramenyekana barateye ubwato bwa turukiya butwara ibidandazwa ku nkengera za nigeria banyuruza abakozi babwo cumi kompanyi yo muri turukiya ubwo bwato bwegukira yashikirije ko bwari buvuye muri kamerune bwerekeza muri cote d'ivoire igihe bwaterwa bushitse mu kigobe ca guinea abandi bakozi umunani babwo bagumye muri bwo gushika ubu bari ku kivuko muri Guinea amakuru atangwa n'iyo kompanyi avuga ko atawakomeretse canke ngo yicwe utwigoro two kubohoza abo cumi bataraboneka turacabandanya nk'uko iyo kompanyi ibandanya ibishikiriza amashirahamwe adaranira inyungu za politike muri sudani asaba abasirikare hamwe n'indongozi z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugururira imiryango abakenyezi ku rubuga rwa politike igihe izo mpande zibiri zizotangura gushira mu ngiro amasezerano yo gusangira ubutegetsi mu kiringo c'imyaka ishika mirongo itandatu n'itatu sudani kimaze kironse intahe yo kwikukira abakenyezi ntibigeze bemererwa kugira uruhara muri politike ku mvo z'imico y'igihugu hamwe n'izi- n'ibindi biziririzwa abakenyezi bashikiriza ko bakumiriwe bimwe amahirwe yo guterera mu mabanga y'igihugu mu myaka mirongo itatu y'intwaro ya omar al bashire abategetsi muri leta z'ubumwe za amerika bashikirije ejo ku munsi wa kabiri ko bafashe uwahoze ari perezida wa peru alejandro toledo ku mutahe w'igihugu ciwe kimwagiriza kurya ruswa ubushikiranganji bw'ubutungane bwa amerika bushikiriza ko toledo yafatiwe muri leta ya california ari naho azoshikirizwa na sentare ibyiyoherezwa ryiwe mu mpera z'iyindwi toledo yari yagendeye kaminuza ya stanford aho muri california ubutungane bwa peru bumwagiriza kuba yarahawe na kompanyi y'ubwubatsi yo muri brezile ibiturire bingana n'imiliyoni mirongo ibiri z'amadolari y'abanyamerika kugira ironke isoko ryo kubaka ibarabara rihuza igihugu ca peru na brezile toledo ariko yarahakanye ivyo vyagiriji abashinga amateka bane b'umugambwe ba republikane aha muri amerika barifatanije na bagenzi babo b'abademokarate kwemeza icemezo kinegura bikomeye imvugo y'ivanguramoko yashikirijwe na perezida donald trump ku bakenyezi b'abashinga amateka bo mu bwoko bw'inkehwa trump amaze iminsi anegurwa kuva ahashikirije ubutumwa ku rubuga rwa twitter ku munsi w'imana avuga ko abo bashingamateka bashaka bova muri amerika kuko kubwiwe ngo ntibakunda igihugu baracanka abo bakenyezi bo mu bwoko bw'inkehwa ni iran omare alexandria ocasio cortez ayana presley hamwe na rashida tlaib bose uko ari bane ni abanyamerika ariko omari we ntiyavukiye muri amerika yaje ari impunzi avuye mu gihugu cya somaliya omari hamwe na turayibe babaye abakenyezi ba mbere b'abayisilamu binjiye muri kongere ya amerika badahengeshanya gusaba ko perezida Trump avanywa ku butegetsi ku byo yagirizwa igihugu cya leta z'ubumwe za amerika cyashyikirije ejo ku munsi wa kabiri kandi ko kizokongera kubangira gutanga intererano mu kigega cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cyitaho igurirana ry'abantu fonde nations unies pour la population finiwape bivanye n'inyifato y'ubushinwa yo kugenzura imbyaro mu miryango mu gihe icyo kigega cyagiriza amerika cyagiriza ubushinwa gushyira amagara y'abakenyezi mu kaga ubaye umwaka ugira gatatu amerika yanka guha amafaranga icyo kigega cya oni mu gihe leta ya perezida Trump iri mu rugamba rwo kurwanya ugukorora inda muri leta z'ubumwe za amerika umushinganganji wa amerika agijwe imigenderanire n'ayandi makungu mike pompeo yashyikirije ko leta y'ubushinwa igikoresha amategeko akinyiza abakenyezi bifuza kubyara abantu benshi ari byo byatumye amerika ihagarika gufasha icyo kigega yagiriza icyo kigega gukorana n'ubushinwa muri uyu mugambi yita ko ugayitse nayo perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika ashikiriza ko irani idashobora kwemererwa gukora ikirwanisho na kimwe cya nucleaire kandi ko idashobora no kwemererwa kugerageza misile balistike nk'uko biri mu masezerano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu amakungu yumvikanye na irani perezida trump yabivuze nyuma y'aho umushikiranganji wa irani ajejwe imigenderanire n'amakungu ashikirije icyumviro cyo kuganira kuri porogaramu ya misile leta z'ubumwe za amerika ariko ibihano bi banje guhanagurwa
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza tubibutse ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye uburundi aho radiyo mpuzamakungu y'abongereza bbc ejo ku munsi wa kabiri yafashe ingingo yo kugara burundu ibiro n'ibikorwa byayo mu gihugu cy'uburundi ibindi kuri iyi nkuru turabibaza umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika ari londres mu bwongereza venuste nshimiyimana mu itangazo BBC yashyize ahagaragara iravuga ko yafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byayo byose mu Burundi imaze kubona ko inzira zose yagerageje ngo yumvikane na leta ntacyo zagezeho kandi ikabona ko itazongera kubona uburenganzira bwo gukorera mu Burundi mu kwezi kwa gatatu leta y'u Burundi yafashe icyemezo cyo guhagarika ibiganiro bya BBC mu Burundi ndetse n'abanyamakuru aba BBC kimwe n'abandi babuzwa kuzongera gutarira amakuru BBC leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo nyuma y'aho BBC itangaje inkuru ya videwo mu kwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize yerekana ko inzego z'u Burundi zishinzwe iperereza zifite amazu zifungiramo abantu kandi bagakorerwa iyicarubozo icyo kiganiro cyakozwe n'ishami rya BBC rikora amaperereza yimbitse muri Afurika nticyashimishije leta y'u Burundi abategetsi abategetsi b'u Burundi banenze BBC ko yari yagambiriye guha igihugu isura mbi ku rubuga mpuzamahanga nyuma BBC yakomeje kugerageza ko impande zombi zakumvikana ariko ntibyashobotse uyu munsi rero mu itangazo yashyize ahagaragara BBC yagize iti kugira ngo tutazavaho turenga ku mabwiriza ya leta y'u Burundi cyangwa se tugatuma abanyamakuru bacu babangamirwa no kuba bakwana na BBC dufashe icyemezo cyo guhagarara guhagarika ibikorwa byacu mu Burundi. Amashyirahamwe aharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru yagaragaje ko ahangayikishijwe n'ifungwa ry'ibiro bya BBC avuga ko abaturage bakesha amakuru asesenguye ibimenyeshamakuru mpuzamahanga ari bo bahahombera. Ishami rya BBC rivuga mu Kirundi ryari rimaze imyaka isaga cumi n'itandatu ritambutsa amakuru n'ibiganiro byaryo byumvikanira muri FM ku butaka ubutaka bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize imirongo ya FM radio ijwi rya Amerika y'Afurika yumvikaniragaho nayo yahagaritswe by'agateganyo ikindi kandi kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta y'u Burundi yabujije abanyamakuru kuba batara cyangwa baha inkuru radiyo ijwi ry'Amerika Ernest Sagaga uyobora urwego rushinzwe uburenganzira bw'abanyamakuru n'umutekano wabo mu ishyirahamwe mpuzamahanga ry'abanyamakuru aravuga ko kiriya cyemezo cya BBC cyerekana ko uburenganzira bw'abanyamakuru bugeramiwe mu Burundi kiriya cyemezo kiragaragaza ko na BBC noneho ibonye ko mu Burundi nta bushake buriho bwo kubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru muzi ko hari hashize iminsi Burundi bwa leta Burundi yari afashe icyemezo cyo guhagarika amaradiyo akomeye harimo voice of america na na bbc agomba kuba ari icyemezo bafashe bibagoye kuko bazi neza ko bbc ikunzwe cyane mu burundi ubu rero bahahombeye cyane bwa mbere n'abarundi bayumvaga bakumva ibiganiro byayo birumvikana n'abakozi bayo bahakoraga ubwo rero bitagishobotse bakaba bafashe icyemezo cyo kubihagarika ni ikimenyetso cyongera kugaragariza isi yose ko leta y'uburundi mu by'ukuri idashyigikiye ko habaho itangazamakuru ryigenga mu mpamvu BBC yatanze ifata icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byayo mu Burundi harimo no gutinya yuko abanyamakuru bayo bashobora gutandukira amategeko yashyizweho na leta y'u Burundi nibyo koko hari itegeko biherutse gushyira mu Burundi rihana mu rwego rw'amategeko umunyamakuru yaba umunyamakuru mu Burundi cyangwa se umunyamakuru uri mu Burundi watanga amakuru yanyura kuri amaradiyo yafatiwe ibihano mu burundi ngo birumvikana ko kugira ngo bbc ikomeze kugira ibiro ikomeze kugira abakozi mu burundi nubwo ibiganiro byayo bitakumvikana kuri fm mu burundi ariko umuntu wese watanga inkuru yaca kuri bbc byamugiraho ingaruka ngira ngo rero n'icyo banze noneho bahitamo aho kugira ngo bashyire abakozi bayo mu bibazo mu burundi babona ko ari byiza gufunga byose guhagarika imirimo yose bakoraga mu burundi nibutse ko mu kwezi gushize leta y'u Burundi yari yavuze ko irimo isuzuma ibihano byafatirwa indi radiyo mpuzamahanga RFI nyuma y'aho itangarije ikiganiro yagiranye n'umupfasoni Marguerite Barankitse wahunze Burundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu twagerageje kuvugana n'abategetsi ba leta y'u Burundi kugira ngo twumve icyo batekereza kuri iki cyemezo cya BBC twavuganye na bamwe muri bo ariko ntacyo bad dutangarije venuste nshimimana ijwi ry'amerika londres
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tuvuye mu burundi tuze mu rwanda aho liyetona joel mutabazi yahoze ari mu mugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yarangije kwiregura mu rubanza rw'iyunguruzwa asaba kugabanirizwa ibihano mu gihe yobandanya kwagirwa n'ibyaha i kigali inkuru y'idonido na mugenzi wacu eric bagiriwe ubusa yari muri sentare icyaha cyo gukwizimuha zigamije kwangisha u rwanda mu bihugu by'amahanga liyetona joel mutabazi yakomerejeho mu myiregure ye gishingira ku kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa the times cyo mu bwongereza yakoraga i kampala ubushinjacyaha buvuga ko mutabazi yavuzemo amagambo y'ibinyoma asebya ubutegetsi mutabazi avuga ko yahuye n'umunyamakuru jerome stati ariko ko ibyo yamubwiye atari byo yanditse mutabazi avuga ko yatunguwe no kubona umunyamakuru yaramwitiriye amagambo atavuze nk'aho ngo yavuze kurego yamubwiye ko yabonye perezida w'u rwanda paul kagame ahagarikira ubwicanyi bw'abahutu basaga ibihumbi magana umunani ubushinjacyaha buvuga ko mutabazi yahuye n'umunyamakuru w'umwuga utarigeze amuhimbira amagambo buvuga ko uregwa yamwibwiriye ko uwo agiye kumurasa muri uganda ntaho atandukaniye na perezida kagame ko kagame atagira impuhwe ari umwicanyi umunyagitugu atihanganira abatavuga rumwe nawe ko abamurinda bava mu bwoko bumwe ko abamurinda aribo bakoreshwa mu kwiba amajwi mu matora n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko mu ibazwa rye mu bugenzacyaha nyuma ya bagenzi be liyetona mutabazi yemeye ibyaha aricuza bisabira imbabazi liyetona mutabazi aravuga ko inyandiko mvugo bashingiraho ibyaha umurega zose atazemera kuko zakozwe binyuranije n'amategeko ahatirwa kuzishyiraho imikono aravuga ko akimara gushimutwa bamujyanye ahantu kandi mu bahamusanze bwa mbere aboshye amaboko n'amaguru nta mugenzacyaha n'umushinjacyaha barimo yavuze ko haje abajenerali gusa yirinze kuvuga mu mazina kandi bamubaza uburyo yari aziranye na jenerali faustin kayumba nyamwasa n'imikoranire yabo liyetona mutabazi yashatse kugaragaza uburyo atemera abamushinja ahereye ku bavandimwe be barimo murumuna we Jackson Karemera bitazwi irengero ry'urukiko rukamubaza icyo bimufasha byamuteye kurubwira ati ibyo mumbaza niho kubaza uko igiti kibayeho ushingiye ku mashami udahereye ku mizi yacyo urukiko rwamwibukije ko igihe gihenze kubera ubunini bw'urubanza mutabaza ati kirahenze ariko ntigikwiye gusimbura ubuzima bw'umuntu metre amani jean de umwe mu bamwunganira yikomye ubushinjacyaha kumuregesha amagambo buyakuye mu gikaho kugifata uko cyakabaye kuko bishobora guhindura igisobanuro ku cyaha cyo kugira naho ubutegetsi buriho liyetona mutabaza aregwa ko yakoranaga n'inzego z'iperereza zo muri afurika y'epfo zatumwaga na generali kayumba nyamwasa ariko we akavuga ko bitari gushoboka kuko afurika y'epfo yihagije ku nzego zayo aho gukoresha mutabazi wari impunzi ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso bihagije ko generali kayumba nyamwasa na nyakwigendera koroneli patrick karegeya yabasabye mutabazi ko yabamenyera ubwirinzi bw'u rwanda ku cyaha cyo gushaka kugira nabi perezida wa repubulika yarindaga bamutsinze mu bwato mu kiyaga cya muhazi buvuga ko karegeya na kayumba bamuhaye amafaranga telefone na mudasobwa aha ngo mutabazi yagombaga kubifashwamo na joseph nshimiyimana emiri gafirita n'abandi buvuga ko byose byaterwaga n'uko mu buhungiro mutabazi na karisa bari bamaze kwicwa n'inzara bashaka kubona imibereho liyetona mutabazi avuga ko yarezwe umugambi wo kurasa ubwato atari uwo kurasa perezida kagame avuga kandi ko yabyumvise mu rukiko atigeze abibazwa n'izindi nzego avuga ko ubushinjacyaha n'urukiko rwa mbere batigeze bagaragaza mu buryo budashidikanywaho uburyo yakoze icyaha yagize ati bavuga ko ari inzara yatumye ngira uwo mugambi wo kurasa perezida nyamara nasonzanye nawe ndasanwa nawe ariko ntabwo nigeze mbitekereza icyaha cy'iterabwoba mutabaza aburana kirashingira ku butumwa bugufi buvugwa ko bwagaragaye muri telefone ya nshimiyimana bareganwa ko yari mu bateye amagerenade ku kicukiro mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu yoherejwe na mutabazi ku nkunga y'umutwe wa fdr n'ihuriro rnc iki cyaha na kiragihakana akavuga ko muri telefone ye nta butumwa bugufi bugaragaramo nyamara bagombye kuba barabwatse mu kigo cy'itumanaho yakoreshaga ubushinjacyaha avuga ko mutabazi ariwe wahabwaga raporo z'uko ibikorwa byabaga byagenze liyetona mutabazi yifatanije n'ababuriye ababo muri ibyo bikorwa maze avuga ko nk'umuntu warwaniye abanyarwanda nta muntu yishe metre amani jean dodieu na mugenzi we metre antoinette mukamusoni bamwunganira basanga urukiko rwa mbere rwaramuhannye rwihanukiriye umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwita akavuga ko mutabazi mu myiregure ye atigeze agaragaza ukwicuruza ngo yemere ibyaha kandi ko kuba yararwaniye igihugu akiri muto bitaba urwitwazo yagize ati kutagaragaza ukwicuza ibyaha azabikuramo umusaruro sintekereza ko yakoreye igihugu kurusha kayumba ariko yararenze aragenda liyetona mutabazi ati ntabwo mu rukiko ari aho kwemerera ibyo utazi mfite impamvu zatumye niregura uko nireguye yasoje asaba urukiko mu bushishozi bwarwo kuzamugabanyiriza igihano igihe yaba ahamijwe ibyaha byaba na ngombwa akarekurwa agasubira mu buzima busanzwe asoje akigaragaza ko hari byinshi yirinze kuvuga mu ruhame asanga bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'igihugu ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa karindwi nibwo iburanisha rizakomezanya na bwana joseph nshimiyimana nabo burane hakana ibyaha kandi nawe yakatiye gufungwa burundu eha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi umukuru w'igisagara ca bujumbura yugaye amazu y'uburiro agera kuri mirongo itatu kubera isuku rike fredi mbonimpa asigura ko ari mu ntumbero yo kurwanya ikiza ca korera kimaze gufata abatari bake inkuru yateguwe n'ijwi rya amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na desire hatungimana ari kigali mu rwanda mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri umukuru w'igisagara cya bujumbura yazindukiye kugendera amazu y'uburiro atandukanye y'abarongoye ari kumwe n'abo mu buvuzi ayaharurwa kuri mirongo itatu yagaragaye ko adafise isuku rishemeye yagiye ashizeko amagufuri ayandi nayo akazobandanya agenzurwa n'abajejwe intwaro mu makaritiye kugira nayo ne yugagwe mu maguru masha mu gihe atoba yitayeho isuku umukuru w'igisagara fredi mbonimpa avuga ko biri mu vyofasha gukinga ikiza c'indwara ya korera kibandanya kirandagata mu bantu twabikoze kuko murazi yuko ikiza ca korera cateye aha mu gisagara cacu ca bujumbura bakaba bamaze kwakira abantu bashika mirongo umunani na babiri turabona rero ataco dukoze ico kigira kizoduga kandi bizotuma amagara y'abantu asinzikara mbere bamwe bakanahwera rero twumvikanye nabo ko muri iki kiringo bohagarika tukabanza tukagwanya twese hamwe ikiza korera hanyuma tukazosubira kwiga ingene boshobora kwitunganya mu mirimo yabo mbere tunabaronkeye ahantu bogirira isuku amazu y'uburiro bwugawe ahanini nayaherereye ku masoko ayandi nayo nayategurira imfungurwa hejuru y'umuringoti umanukana imicafu mu kibanza co ku buterere mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura ku kabankako abafungurira muri mwene ubwo buriro bavuga ko amakenga yo kwandura indwara ari yose mpaka ibyombo bitogeje neza bijya bisabune byo nyine birashobora kugira ingaruka mbi cyangwa bijya bivuta biba bisigaye ku masahani atogeje neza izo ni za ngaruka mbuguma wabonye cyangwa igikoresho gitogeje neza ishobora abantu kugenda dutandukanye ibihora bigenda bitandukanye ushobora gukoresha igikombe hariya ugasanga ubundi yagikoresheje nticyogejwe neza ni ingorane resitora n'ahantu duhurira turi abantu benshi nko muri bisi umwe arasohoka undi arinjira mwene aho hantu niwe wategereza gukurikirana ubuzima bwabo yakira no gukurikirana aho hantu isuku ryaho nubwo abanyene kugarirwa amazu y'uburiro bashimye kutagira ico bashikirije harimwo abatabura ko batarenganijwe kuko badakurikiza amabwirizwa y'isuku ariko kandi babona ko bari guteguzwa gutyo bakisuganya mu gushiraho vya nkenerwa bifasha mu isuku ariko rero hari abatazi n'ibisabwa kugira uburiro bwabo bwemererwe ko busukuye uyu avuga ko yemezwa n'uko ubwiwe busukuye kuko atagihana araronka kuko nta numva kenshi ngo abandi ngo bama ngo barabaca amande mugo nta mande baraduca kuko bumva bataguciye amande canke ngo bakubwira ati bimeze nabi umva isuku ubu rifise nubwo biri uko muganga Cleophile Akimana arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu gisagara ca Bujumbura yaboneye akaryo ko gusigura uko ikiza c'ingwara ya kolera candukira ni ingwara yandukira ku bucafu ubucafu hama hakaba hariho ukungene imfungurwa canke iminwe yacu yoba yanduye amazirantoke ni transmission feko orale twarabonye ko ajya amazu y'uburiro adakwije isuku ko hashobora kuba hobaho imvo y'uko abantu aba kwandukira yo korera ikibazo c'isuku mu gisagara ca bujumbura na cane cane aho guta imyavu abanyagihugu begeranije gisanzwe kitaratorerwa inyishu n'abajejwe intwaro zimwe mu ngaruka zimaze kwibonekeza ni ikiza ca korera muri ino misi kibangamiye abantu baharugwa hafi ijana radiyo ijwi rya amerika i washington dc
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriye kandi mushikirizwa na thomas kamirindi
mwaramutse neza ejo kuwa kabiri washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika wujuje imyaka magana abiri na makumyabiri n'icyenda umaze ushinzwe nibyo turebera hamwe muri make cyane umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika washyizweho n'itegeko nshinga ry'iki gihugu rivuga ko ugomba kuba akarere district kihariye katari aka leta n'imwe ahubwo kagomba kugengwa n'inteko ishinga amategeko congress ariko ntirivuga aho aka karere kagomba kuba gaherereye rivuga gusa ko kagomba gutangwa na leta ibishatse ibyumvikanyeho na congress itegeko nshinga rya amerika rimaze kwemezwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani na karindwi leta zatangiye gupiganwa buri yose ishaka n'ingufu ko umwe mu mijyi yayo uhinduka umurwa mukuru w'igihugu cyose perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika george washington wategetse kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi we na congress bakoreraga icyo gihe mu mujyi wa philadelphia muri leta ya pennsylvania mu burasirazuba bw'igihugu hafi y'inyanja ya atlantika bakemuye impaka bumvikana na leta ya virginia n'iya maryland zitanga agataka district ya columbia kitiriwe christophe colon abanyamategeko bemera ko ari we munyaburayi wa mbere na mbere wakandagiye ku butaka bw'umugabane wa amerika ku itariki ya cyenda y'ukwa karindwi mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda kongeresi yashyizeho itegeko ryihariye ryemeje burundu ko disitirigiti ya columbia dc mu magambo ahinnye ari icyicaro gihoraho cya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika perezida george washington yarishyizeho umukono ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwa karindwi igihumbi magana arindwi na mirongo cyenda bityo riba rirahamye perezida george washington yashinze umwubatsi enjeniyeri wa gisirikari major pierre charles l'enfant gukora igishushanyo mbonera cy'umujyi kirangiye ingoro y'umukuru w'igihugu maison blanche yatangiye kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na kabiri naho iy'inteko ishinga amategeko itangira kubakwa mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na gatatu zombi zatashywe mu gihumbi magana umunani perezida wa mbere watuye muri maison blanche ni john adams perezida wa kabiri rero wasimbuye george washington ku butegetsi naho urukiko rw'ikirenga narwo rwimukanye n'izi nzego nyine zindi rwabanje gucumbika mu ngoro ya congress ingoro yarwo bwite yatangiye kubakwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na kabiri yuzura mu gihumbi magana cyenda na mirongo itatu na gatanu ku itariki ya cyenda y'ukwezi kwa cyenda mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na rimwe nibwo inteko ishinga amategeko congress yaje kwitirira iyi district district ya columbia rero perezida george washington bityo izina ryuzuye ry'umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika riba washington district of columbia cyangwa se washington dc itandukanye na leta ya washington iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika ijwi rya amerika washington dc ifite ubuso bwa kilometero kare ijana na mirongo inani muri iki gihe ituwe n'abantu babarirwa mu bihumbi magana arindwi na cumi na bitatu ni umujyi wihariye mu myubakire kuko inteko ishinga amategeko nyir'umurwa mukuru yashyizeho itegeko ribuza kubaka imiturirwa irigata ijuru nk'iyo mu yindi mijyi ya za new york chicago los angeles n'iyindi nk'umurwa mukuru w'igihugu washington dc igengwa na congress ariko mu bikorwa bya buri munsi iyoborwa mu izina rya congress na meya na njyanama ye y'abantu cumi na batatu bose batorwa n'abaturage abaturage ba washington dc batora kandi umuntu umwe rukumbi ubahagararira muri congress ariko nta bubasha afite bwo gutora amategeko nk'izindi ntumwa za rubanda zihagarariye leta zose muri congress usibye inzego zose z'ubutegetsi za amerika congress maison blanche aho perezida akorera kandi atuye urukiko rw'ikirenga na banki nkuru y'igihugu washington dc icumbikiye ambasade z'amahanga ijana na mirongo irindwi na zirindwi n'imiryango mpuzamahanga ikomeye ku isi ariyo banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari inshuti zacu iki kiganiro amerikana ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya kuri radiyo ijwi ry'amerika bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda iminsi yose kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.